yimvanira jejwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yatangaje ko yishimiye uko yakiriwe n'abarundi baba ku mugabane w'uburayi twarayaze neza ndabashikiriza ingene Burundi bumeze nabo baratanga ivyiyumviro vyubaka kandi ciza nuko bose ubu ntawe uvuga ngo agiye kuguma hanze bose barashaka urumva ko bafise inyota yo kuza mu gihugu cabo inama yitabiriwe n'abashyigikiye leta kimwe n'abatavuga rumwe nayo ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi gutaha nibwo umunyamakuru Dieudonné Niyosenga bakunze kwita Cyuma Hassan azamenya niba afungurwa by'agateganyo cyangwa se niba azaguma muri gereza ararirwa kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru abaturage bo mu karere ka Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gutinya gufata urukingo rwa covid cumi n'icyenda korona ni indwara kimwe n'izindi ndwara kimwe na gripe kimwe n'abazarwara umutwe kimwe n'abazarwara kanseri barazikingije nazo gahunda zosakise noneho imiti yo kwikingiza y'izo ndwara ico gihe gatuzemera kuko noneho kwikingiza korona izaba imeze nk'izindi ndwara ntituzikingiza nayo izakira Robert Byiringiro umwe mu baturage bo mu mujyi wa Uvira perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yarayemeje ko intara zivuga ikirusiya za Donetsk na Luhansk ziri mu burasirazuba bwa Ukraine zibaye leta zigenga ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi biriweho reka tuyahere kuri aya makuru abandanya avugwa ku burusiya hamwe na ikirere perezida w'uburusiya vladimir putin yarafashe ingingo yo kwemeza ko intara zivuga ikirusiya za donetsk hamwe na luhansk n'intara ziri mu buseruko bwa ikirere yemeza ko ziba intara cyangwa amaleta yikukiye iri tangazo rya perezida Putin ryongereje ubwoba bw'ibihugu byo mu burengero bw'isi ko perezida Putin agiye guca atera Ukraine vuba perezidansi y'uburusiya yavuze ko Putin yabimenyesheje n'abaperezida b'ubufaransa hamwe n'ubudagi ejo ku munsi wa mbere nyine leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ishyirahamwe otane bavuze ko uburusiya buri ko bukora ibidakorwa muri izo ntara za donetsk hamwe na luhansk kandi kugira byerekane ko inteko za ukraine arizo ziri ko zirongereza umutekano muke ibihugu byo mu burengero bw'isi bivuga ko uburusiya buri ko buragerageza kurondera icyitwazo cyo gutera kugira buce bwitwaza ko buri ko butumbera gukingira basomambike nayo ari izo ntara zikukiye za Ukraine kuri iyi nkuru nyene leta z'ubumwe za amerika ntiyatevye ejo ku munsi wa mbere nyene yaciye atangaza ibihano vy'ubutunzi ku ntara izo ntara zibiri yise ko ari iz'abaroberi zo mu buseruko bwa Ukraine zemewe n'uburusiya ko zikukiye amerika ivuga ko n'ibindi bihano by'inyongera bizofatwa bibaye ngombwa perezida joe biden agiye kuzosohora itegeko rya perezida ribuza abanyamerika gushinga imitahe mishasha gukora ibikorwa by'ubudandaji no gutanga amafaranga muri izo ntara zibiri zamenyeshejwe n'uburusiya ko zikukiye ibi byatangajwe na jean psaki agejwe kumenyesha amakuru muri perezidansi ya amerika white house iri tegeko rya perezida rizoha kandi abategetsi ububasha bwo gufatira ibihano umuntu wese azokorana muri utwo twigoro twa ikirere muri utwo duce twa ikirere twiyonkoye pisaki yavuze kandi ko izi ngingo zitandukanye n'izindi zikiri ku mpapuro zirindiriwe gufatwa mu gihe uburusiya bwo kwikoreza ko ngo butere ikirere tugaruke muri afurika abantu bashika mirongo itanu n'icenda nibo bavuzwe ko bishwe abandi bashika ijana barakomereka ni muri burkina faso bahitanywe n'igisasu co mu bwoko bwa dinamite ejo ku munsi wa mbere abategetsi bavuze ko abo bantu bari aho bimba ubutare bw'inzahabu hitwa gomugombiro ni mu mpanuko bushira uburengero bw'igihugu amakuru ava mu bitaro avuga ko abagore hamwe n'abana bari mu basize ubuzima canke bakomerekeye muri iryo sanganya muri afurika kandi perezida wa senegali Macky Sall jo ku munsi wa mbere yasavye igihugu c'ubudagi kugumiza inteko zaco muri mali ni mu gihe hari amakenga ya kazoza k'igihugu ca saheli ca mali inyuma y'aho ubufaransa butangarije ko bugiye gukura abasirikare babwo ibi perezida Macky Sall yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru Senegal Dakar ku mugwa mukuru wa Senegal Dakar ari kumwe na perezida w'Ubudagi Ubudagi bufise abasirikare igihumbi n'ijana na mirongo irindwi mu nteko za ONU ziri kubungabunga umutekano muri Mali zizwi nka MINUSMA iki gihugu ca Buraya cyararungitse kandi abasirikare amajana atatu na mirongo ibiri n'umunani mu nteko za buraya ziriko ziratanga imyimenyerezo ya gisirikare muri ico gihugu ca mali muri afurika kandi umuhinga yigenga w'ishirahamwe impuzamakongoni ku gateka kazina muntu uh, ari muri repubulika ya central africa yasavye leta y'ico gihugu n'uburusiya bicuritse guhagarika kuyovya amatohoza onu irimwo yao agbetse avuga ko igisirikare ca central africa hamwe n'abacangiro b'abarusiya bagirizwa hafi ica kabiri c'amabi yakorewe abanyagihugu ugutana mu mitwe kuracabandanya mu gihugu hagati muri Central Africa aho igisirikare ca leta hamwe n'abarusiya bariko barahiga buhongo abaroberi bateye umugwa mukuru Bangi mu mwaka uheze raporo ya ONU ivuga ko mu mezi ane aheze abasivile hafi amajana abiri na mirongo ibiri n'icenda bishwe muri ico gihugu
urakoze aruyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru tuyahere mu Burundi perezida w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yishimiye uko yakirwe n'abarundi baba ku mugabane w'Uburayi akavuga ko bamugaragarije ko bifuza gutaha bakagira uruhare mu iterambere ry'igihugu avuga kandi ko umuryango w'ibihugu by'Uburayi wamwemereye inkunga itubutse miliyoni magana abiri na cumi n'enye z'amafaranga y'amayero izakoreshwa mu kuramira ibidukikije n'imibereho myiza y'abaturage inkuru irambuye desire hatungimana kuri uno w'imana mu ijoro umukuru w'igihugu cy'uburundi evariste ndayishimiye niwe yashika ku kibuga cy'indege cya bujumbura avuye muri iyo nama aho abarundi bari barindiranye igishika cyo kumenya ibyavuye muri iyo nama mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru umukuru w'igihugu cy'uburundi yaramenyesheje ko hapfunditswe byinshi kandi bizogirira akamaro uburundi arashikiriza bimwe bimwe bigiye kuja mu ngira vuba arashimwe intambwe uburundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino ati burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni amajana abiri na cumi na zine muri izo miliyoni amajana abiri na cumi na zine imiliyoni mirongo ibiri mwozikoresha kugira mukingire iki kiyaya ca rusizi ati kugira ibidukikije biri impande y'uruzi rwa rusizi rushobora kubibungabunga neza hanyuma ibindi tukazoca rero twumvikana ibisata amasoko ntanganguvu n'umuyaga nkuba ibijyanye n'uburimwe n'ubworozi amagara y'abantu bijyanye n'inyigisho mu mashuri ibyo byose rero twaciye tuvugana yuko tugiye kubishyira mu ngiro vuba inyuma y'iyo nama yari yamuzinduye umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ashimishwa no kubona abarundi benshi baba i burayi bifuza kwifatikanya n'abandi mu iterambere ry'igihugu nk'uko naba ndabivuga abarundi barahindutse ibyo nabonye barahindutse cyane kuko abitavye iyo nama abanyitavye baje kundamutsa bavuga bati turakeneye kubona umukuru w'igihugu warabona ko bafise akanyamuneza kandi baje bose ntitwavuga ngo imigambwe iyi canke iyi baraje bose bose nabo abantu bahora bibaza yuko binuba igihugu nabo nyene baraje twarayaze neza ndabashikiriza ingene Burundi bumeze nabo baratanga ivyiyumviro vyubaka kandi ciza nuko bose ubu ntawe uvuga ngo agiye kuguma hanze bose barashaka urumva ko bafise inyota yo kuza mu gihugu cabo c'amavukiro naho biruko Evariste Ndayishimiye arafise ivyo anegura bamwe mu barundi baba ku mugabane wa Buraya hariho ikitatujyoheye kubona hakira abarundi bacipfuriza nabi uburundi twarabonye abarundi bakeyi bari kurusi aho o sinabishimye n'abagayiye kuja kubwira amakungu ngo ibihano uburundi turababajwe n'uko uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu ni nk'uko bisutse ivu mu maso kuko nta n'umwe yabaraba nta n'umwe yarabakeneye mugabo murumva yuko hari ibimaramare Frederico bamvuga inyumvira yari mu batunganije imyiyerekano yo kugaragaza ko mu burundi hakirangwa amabi menshi arimwo no kunyuruza abantu nk'uko umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu uherutse kubigaragaza imbere y'inama nshingamateka asaba umukuru w'igihugu gutwarira bose natureke twivuge ico twifuza umuntu yavutse yishira yizana ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira habe namba twebwe dukeneye ko tuba barundi tushaka ijambo kandi tukarironka nico ndadaye yazize kandi natwe tubwiza kugikiranira gushika tukironke intwara ari mbi tuvuga ko ari mbi ari nziza tukavuga ko ari nziza nahe ba sendedefudede avugira abarundi ku rubuga ari sendedefudede atawundi muntu n'umwe afise ijambo niyaba ashaka demokarasi niyicara demokarasi tuyiganire uko gucinyiza si demokarasi ibyo ni ibya gisirikare turabyanse umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragaragarije abarundi ko kubona ibihano bari barafatiwe bifutwa abishimira abakuru b'ibihugu vya Kenya na Tanzania bahagurutse bakaja i Burayi kugira bumvishe abagize umuryango umwe bwa Burayi ko Burundi bukwiriye kuva mu bihano Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda abaturage bo mu Bweyeye mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu baravuga ko batabasha kugenderana n'ibindi bice by'u Rwanda bakavuga ko ikiguzi cyo kuva aho mu Bweyeye ujya mu bindi bice gihenze kuko nta modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zihagera uburyo bwa moto yishyura amafaranga ari hagati y'ibihumbi birindwi n'ibihumbi icumi nibwo bwonyine bushoboka ku rugendo rwa kilometero zisaga mirongo itatu zibahuza n'umuhanda Kigali Butare Cyangugu iyo nkuru turayibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha ku rwego rw'ubutabera ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi gutaha nibwo umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan azamenya niba afungurwa by'agateganyo cyangwa se niba azaguma muri gereza we n'abamwunganira mu mategeko barasaba urukiko gutesha agaciro icyemezo kimufunga bakavuga ko kirimo amakosa yamuhamije ibyaha bitakiri mu mategeko ubushinjacyaha bwo bukavuga ko agomba kuguma gufungwa kuko yakoze ibyaha byinshi ni mu rubanza rw'ubujurire ubushinjacyaha buregamo uwo munyamakuru kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru kigali Eric bagira ubusa umunyamakuru Diedone niyo nsenga bakunze kwita cyuma Hasani yageze ku rukiko ari n'amadosiye amufasha kwiregura yari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa igizwe n'ishati n'ikabutura ndende arinzwe n'abacungagereza kuri iyi nshuro abanyamategeko babiri Jean Bosco ntirenganya sefu na gatera gashabana nibo bamwunganiye yabwiye urukiko rw'ubujurire ko umucamanza mu rukiko rukuru yitiranije inzego bituma muhana bogamye yavuze ko yashingiye ku itegeko ryashyiragaho inama nkuru y'itangazamakuru yahaga ububasha gutanga amakarita ku banyamakuru b'umwuga yasobanuye ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nta bubasha rufite bwo gutanga amakarita ku banyamakuru yavuze ko icyo rushinzwe ari ukureba imyitwarire y'abanyamakuru kandi ko no kuba umunyamuryango ari ubushake atari itegeko abanyamategeko bamwe bamwunganira bavuze ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwahawe ububasha ntaho ruzwi mu mategeko bavuze ko ari urwego abanyamakuru bishyiriyeho ku bwumvikane babwiye urukiko ko cyuma hasani yakoze amakarita ya ishema tv kuko igitangazamakuru cye cyari cyanditse kandi gifite ubuzima gatozi bavuze ko urukiko rukuru mu cyemezo gifunga cyuma rwibeshye rugashaka kumwambura uburenganzira yemererwa n'amategeko umushinjacyaha bwana faustin mukunzi yavuze ko mbere y'uko afungwa cyuma yari yarishyuye amafaranga ibihumbi makumyabiri mu rwego rmc asaba kuba umunyamuryango na nyuma aza kubisaba mu nyandiko uregwa yavuze ko ayo mafaranga yayishyuye nk'abandi banyamakuru mu mugambi wo gushakira ubushobozi urwego rmc umushinjacyaha akavuga ko yagombaga kugana urwego rukamuha ikarita y'umunyamakuru w'umwuga aho kuzikorera umushinjacyaha akavuga ko mukamuhana nta kwitiranya inzego kwabayeho cyuma n'abamwunganira bavuga ko urukiko rukuru rutatesheje agaciro ubujurire bw'ubushinjacyaha bwashingiye ku ngingo z'amategeko zitariho umunyamakuru cyuma avuga ko mu kumuhamya icyaha cyo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu cyaravanywe mu mategeko ari ikimenyetso simusiga ko n'ibindi byaha bamurega ari ibihimbano yibukije ko batangiye bamurega gukubita no gukomeretsa ku bushake ubushinjacyaha bukavuga ko bwamureze bushingiye ku makuru y'ibinyoma ari nabyo byatumye agirwa umwere ku rwego rwa mbere cyuma akavuga ko nyuma y'urukiko rukuru iyo haba hari igihano cy'urupfu bagombaga guhita bamumanika kubera amakosa y'urukiko kuri we ubujurire bw'ubushinjacyaha muri uru rubanza simpuhwe bwamugiriye ahubwo bwakozwe n'ikimwaro bubonye hasohotse icyemezo kimufunga kidashingiye ku mategeko bashingiye ku ngingo z'amategeko gashabana na ntirenganya bavuze ko bitewe n'ikosa ryakozwe mu rubanza rwose umucamanza usuzuma ubujurire aba agomba guhita atesha agaciro ibyakozwe byose bakavuga ko ufite inyungu muri urwo rubanza ashobora gutanga ikirego bundi bushya umushinjacyaha agasubiza ko kwibeshya ari ibintu bibaho ku kiremwa muntu avuga ko bakibona ko umucamanza yibeshye ku cyaha kitakiri mu mategeko mu nyungu z'ubutabera buboneye bahisemo kukijuririra yabwiye urukiko ko cyuma yarezwe uruhurirane rw'ibyaha byinshi kandi ko bitabuza ko umuryozi bikiri mu mategeko mu guhimba no kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru uruhande rwa cyuma rwiko mu mucamanza n'ubushinjacyaha ko nta n'umwe uzi umunyamakuru w'umwuga bisunze amategeko basobanuye ko umunyamakuru w'umwuga akora itangazamakuru nk'umurimo w'ibanze kandi akanagira ubumenyi shingiro mu itangazamakuru cyuma avuga ko mu myaka umunani amaze akora itangazamakuru atagombaga gusaba uburenganzira urwego rutabifitiye ububasha mu magambo akomeye abwiye urukiko ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu rwanda rukora mu buryo yise ubwa kinyeshyamba abamwunganira bakavuga ko umucamanza atagombaga gushingira ku mategeko y'urwego bise ko ruriho nk'abaringa kuko nta tegeko rurishyiraho abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko cyuma yujuje ibisabwa umunyamakuru w'umwuga mu magambo make ku bushinjacyaha bugakomeza kuvuga ko yihaye uburenganzira bwo gukora amakarita y'akazi bihabanye n'amategeko ku ngingo yo kuba umucamanza yarategetse ko ahita afatwa agafungwa kuko yashoboraga gukomeza kuyobya rubanda cyuma siko abibona aravuga ko nta nkuru bahimbaga mu zo batangazaga gusa yumvikanye avuga ko hari abafite inyungu za politiki batashimaga ibyo yakoraga yavuze ko hari abategetsi bakunze kumuhamagara kuri telefone bamusaba gusiba ibiganiro kuko kubitangaza kwabaga ari ukubarega ku mukuru w'igihugu abanyamategeko bakavuga ko kuba yaraburanaga yidegembya yagombaga gukomeza kwidegembyana cyane ko yari yajuririye icyemezo cy'urukiko bariko mu rukiko rukuru ko rutashishoje mu gufata icyemezo rukagwa mu marangamutima y'ubushinjacyaha basabye ko yarekurwa ibindi byemezo bikazafatwa ari hanze ubushinjacyaha bwo bwabihariye ubushishozi bw'urukiko urukiko bwavuze ko ntacyo bunenga mu cyemezo cyafashwe busaba ko akomeza gufungwa mu gihe cy'imyaka irindwi ndetse agatanga ihazabu ya miliyoni eshanu z'amafaranga cyuma akavuga ko kugumishaho icyemezo cy'urukiko rukuru byaba bisobanuye ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu rwanda buri mu kaga akavuga ko byaba n'umwanya wo gukemanga imikorere y'urwego rw'ubutabera mu rwanda icyemezo kizafatwa ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi gutaha ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu karere k'ubuzima ka uvira haratangazwa ko umubare w'abaturage bitabira kwikingiza kovide cumi n'icyenda ari muto bitewe n'amakuru y'ibihuha bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa uvira bafite kuri virusi ya korona uvira vedaste ngabo ugeze kuri amwe mu masite bakingiraho covid cumi n'icyenda mu mujyi wa uvira ari mu birometero bigera kuri mirongo ibiri na birindwi n'umujyi wa bujumbura usanga umubare w'abaturage bitabira gahunda yo gukingirwa ari muke bitewe n'uko bafata iyi virisi ya korona byiringiro robert ni umwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa uvira ari mu badakozwa gukingirwa korona ni indwara kimwe n'izindi ndwara kimwe na giripe kimwe n'abazarwara umutwe kimwe n'abazarwara kanseri barazikingije nazo gahunda zosakise noneho imiti yo kwikingiza y'izo ndwara ico gihe gatuzemera kuko noneho kwikingiza korona izaba imeze nk'izindi ndwara tuzikingiza nayo izakira iyo ahubwo bariko twikingiza za malariya nizo ndwara zitari mu gukira tukikingiza na giripe niyo ndwara ihari naho korona iyo nta twasanze ari korona ari indwara gusa ya politike twasanze nta ndwara ibaho ni kimwe n'izindi ndwara mavakisega twasanze ari ibihugu bihe bishakisha kudandaza kuko hari ibihugu bimwe byamaze kureka abantu bagatambuka bimwe byamaze kuvuga ni buraya niho indwara yaturutse ariko batangaje kuko yashize ariko twebwe cyasigaye muri afurika kuko n'igihe yakirwa ubudandaza bwavuye mu buraya imana irakizaro fredi batazira mwarabu nawe ni umuturage wo muri uyu mujyi ashimangira ko amafaranga basabwa y'igipimo cya kovide iyo bagiye i burundi ariyo atuma batikingiza kuko n'uwikingije bamusaba gupimwa virisi ya korona twebwe nka twe tujabuka amafrontiere tuva kongo twinjira i burundi urwo rushinga nacyo ikintu rushobora kudufasha kubera turiha amafaranga ya, ya, ya covid ibihumbi mirongo itanu ibihumbi mirongo itanu natwe ni ibintu byadufasha mu miryango tugasumira abana mugabo bagaca batubwira twiteze kandi urushinge ngo tukingira covid tuja dusanga ataye urwo rushinge ata kintu na kimwe rutubwiye kuko tuguma twarisha amafaranga ya covid nicyo gituma rero waba wowe zidukuriye ayo mahera ya coronavirus tura kuri frontiere izo shinge twoziteza kabisa nta nico tujya dutwara mugabo kuvuga yuko twokwiteza urushinga ayo matwarana n'ibihumbi mirongo itanu byo kuri frontier ntashya ibyo bintu kabisa ntabyo twokora kuko n'uruhombo umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka uvira dr panzunimi avuga yuko umubare w'abantu bikingiza virisi ya korona ari muto bitewe n'amakuru y'ibihuha abaturage benshi bafite kuri urwo rukingo dr panzunimi aragaruka kuri ibyo bihuha bituma abaturage benshi batikingiza aragira ati hari abaturage benshi bumva ibihuha binyura ku mbuga nkoranyambaga hari abavuga yuko uru rukingo ruzabatera indwara ya diyabete abandi bavuga yuko n'ibikingiza hari abakiriho ku isi bazagenzura abaturage ndetse abandi bavuga yuko batazabyara bazabingumba dr panzunimi avuga yuko mu karere k'ubuzima ka uvira karimo abaturage ibihumbi magana atatu mirongo irindwi ari abaturage barenga igihumbi aribo bamaze kwikingiza covid cumi n'icyenda uburwayi bwa koronavirisi buzwi ku isi bwatumye yani buvira natwe tugira abantu banduye virisi ya korona ijana na mirongo itandatu batandatu muri bo barapfuye ubu tumaze gukingira abarenga igihumbi mwomenya yuko akarere k'ubuzima ka uvira gakoresha ubwoko bw'inkingo za moderna johnson johnson pfizer ndetse na sinovac mu gukingira abaturage ku bushake bwabo virisi ya covid cumi n'icyenda vedasegabo ku bwa radiyo ijwi ry'amerika uvira mutara kivu y'epfo
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu makuru y'imikino turi ku munsi wa gatatu isiganwa mpuzamahanga ry'amagare tour du rwanda rirakomeza abahatana barakora urugendo kuva i kigali berekeza i rubavu mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u rwanda ni urugendo rw'ibirometero ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitanu na metero magana cyenda ku munsi w'ejo umufa Faransa Sandi du Jardin niwe wegukanye intera ya Kigali Rwamagana mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda yarabikurikiranye mu ntera y'ibirometero ijana mirongo ine n'umunani na metero magana atatu abasiganwa bakoze urugendo rugizwe ahanini n'imihanda itambika abakinnyi bane bayobowe n'umwongereza Leo Hayter bakomeje kugenda imbere y'abandi mu gice kinini cy'intera ndetse bashyiramo ikinyuranyo cy'iminota ine uwo mwitangirizwa ariko wakomeje kugenda ushiramo uruhongohongo uko abakinnyi barushagaho gusatira iherezo ku buryo abakinnyi benshi benshi barangije mu kivunge gusa umufaransa Sandy Dujardin wo mu ikipe ya Direct Energie yo mu Bufaransa yabatanze gutereka ipine y'igare ku murongo usoza yegukana iyi ntera ya Kigali Rwamagana akoresheje amasaha atatu amasegonda makumyabiri n'umunani n'ibyijana makumyabiri na bitanu ku mwanya wa kabiri haje Axel Laurence undi mufaransa ukinira ikipe ya B&B Hotels nayo yo mu Bufaransa hakurikiraho Jonathan Valencia Restrepo umunyakolombia wo mu ikipe ya Androni Giocatori yo mu Butaliyani Enoch Mulweberhan umunyaeritrea wo mu ikipe ya Bike Aid yo mu Budage yaje ku mwanya wa kane hanyuma umunyarwanda Renus uhiriwe ukina mu ikipe y'igihugu timu Rwanda aza ari uwa gatanu ku giteranyo rusange classement general nyuma y'uduce tubiri twisiganwa Tour du Rwanda umukinnyi wicaye ku mwanya wa mbere akaba ari nawe ucyambaye umupira w'umuhondo mayo jaune ni Alexandre Geniez umufaransa wo mu ikipe ya Direct Energie yo mu Bufaransa ari nawe wegukanye agace k'umusogongero prologue akurikiwe n'umunyakolombia Jonathan Valencia Restrepo ukinira Androni Giocatori yo mu Butaliyani ku mwanya wa gatatu hakaza Sandy Dujardin wegukanye intera ya Kigali Rwamagana muri iri siganwa Tour du Rwanda rya bibiri na makumyabiri na kabiri amakipe amwe n'amwe aboneraho gutsura umubano abahagarariye ikipe ya Israel Premier Tech yo muri Israel basuye akarere ka Bugesera mu rwego rwo gushimangira ubucuti basanzwe bafitanye n'ikipe y'umukino wo gusiganwa ku magare ya Bugesera ku ruhande rwa Bugesera Cycling Team barishimira uruzinduko rw'inshuti zabo z'abanyayisiraheli cyane cyane ko ngo bongeye kubatera inkunga nk'uko basanzwe babigenza harimo spare parts uh, piece de rechange z'amagare hakaza n'igare igare rya factor rifite agaciro gakomeye cyane naryo turarishima kuko dufite abakobwa benshi hano hanze mu bugesera bafite impano ariko ikibazo kiri ku kuba tubabonera amagare yo gutwara nicyo kibazo tugira kuko kugira ngo ubone igare ry'umukinnyi biba bigoye cyane road race ubwo rero biri kongera umubare w'amagare uko wongera umubare w'amagare niko twongera natwe umubare w'abakinnyi iyo twongeye umubare w'abakinnyi niko turi turushaho gukompeta n'andi ma ekipe tugashobora kubona abana benshi bashobora kwitabira amasiganwa murakoze kuri wa kabiri turu du rwanda irakomeza basiganwa intera ndende kurusha izindi uyu mwaka intera ya kigali rubavu ireshya n'ibirometero ijana na mirongo itanu na bitanu na metero magana cyenda abakinnyi barahaguruka i kigali saa mbiri za mu gitondo umukinnyi wa mbere akaba ategerejwe ku nkombe z'ikiyaga cya kivu hafi y'uruganda rw'inzoga isaa sita n'iminota icumi yari claude munyandinda i kigali
uyu munsi tariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi wo kwizihiza abaskuti n'abagide ku isi yose ni umunsi uhurirana n'isabukuru y'amavuko ya Lord Robert Baden Powell washinze uwo muryango hashize imyaka ijana na cumi n'itanu umuryango ugizwe n'abantu miliyoni mirongo itanu na zirindwi bari mu bihugu ijana na mirongo irindwi na bibiri ni umunsi wahariwe gutekereza umunsi wo gukusanya imfashanyo y'amafaranga yo gufasha abaskuti b'abakobwa n'abagide umugore wa Lord Robert Baden Powell ari we Olave Baden Powell yavutse kuri iyi tariki akaba ari nawe wayoboraga umuryango w'abagide b'isi yose abaskuti mwese cyane cyane abinjiye muri uwo muryango biga isave mu kigo cy'abafurere b'abamarisiti Uh, babifashijwemo na nyakwigendera frere nyasi bitaga gisu wakundaga urubyiruko ku buryo butangaje mwese mwese mugire umunsi mwiza hamwe na mukubiri ya baro nimudatenguha abari kumwe nanjye buri munsi kugira ngo tubagezeho amakuru ya mbere y'igicamunsi dukomeje gahunda yo gushyigikira ururimi gakondo n'umuco karande dore umugani w'uyu munsi hasabwa nyirankumi hakarongorwa nyiranzaratsi umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana
n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi idori ntashyo ibagere ku mutima turi